iri ni ijwi ry'amerika ibandanya ibiganiro byayo ibiganiro bica ku ijwi ry'amerika birabandanya mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya w'ikiganiro murisanga mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri sanga nk'uko mubimenyereye umunsi wa gatanu twawuhariye ikiganiro ku bakenyezi ambasaderi y'amerika mu gihugu cy'u rwanda kuri uyu wa gatatu itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatatu yarahaye udushimwa abakenyezi batatu b'abanyarwanda babaye intwaro intwari murambabarira na kirumara muri uyu mwaka uheze ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gihugu cy'u rwanda bivanye n'ibikorwa bitandukanye bakoreye icyo gihugu twatumiye rero abo bakenyezi baronse ubwo bushimwe umutumire wa mbere ni kabanyana kesiya arongoye ikigo gishinzwe gufasha abana hamwe n'abakenyezi bari mu buzima bugoye mu gihugu cy'u rwanda kesiya mwiriwe kesiya mwiriwe
mwiriwe neza Ego turabashimiye kubona mwafashe akanya mu kitaba kiganiro ku ijwi rya Amerika.
murakoze cyane Ego twari twifuje no kura- no kubona abandi batumire babiri ariko turaca barondera ikiganiro rero ni ikiganiro c'abakenyezi tukaba tugiye kuganirira hamwe n'aba bakenyezi batatu nitwa baronka bose ku bijanye n'aka gashimwe baheruka guhabwa na ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika mu gihugu cy'u Rwanda kubwo ubutwari hamwe n'ibikorwa bitari bike bitandukanye bafasha abagowe n'abari mu buzima butameze neza muri icyo gihugu cy'u rwanda kabanyana kesiya mwotubwira gatoya ku bijyanye n'ako gashimwe muheruka guhabwa na ambasade ya amerika
yego murakoze cyane Eh, iyo awadi twayihawe cyangwa i- i- ishimwe twayihawe na ambasade ya amerika eh, nk'igihembo cy'umugore eh, w'umunyamurava wagaragaje eh, ibikorwa byiza ashyigikira eh, abandi bagore cyangwa se ahindura amateka y'abagore cyangwa amateka yo muri sosiyete icyo gihembo rero twagihawe eh, atari natwe gusa ku giti cyacu ahubwo twagihawe nk'umuntu uyoboye umuryango witwa dorcas consolation family cyangwa dcf ni umuryango eh, wa gikirisitu uteza imbere eh, imibereho y'abagore cyane cyane abayoboye ingo murakoze Ego muri iyo icyo kigo cyanyu cya eh, mwari muvuze mwotubwira mu cyamake icyo musanzwe mukora
yego murakoze doctors consolation family ni umuryango wa gikirisitu eh, udaharanira inyungu ukora mu gihugu cy'u rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko kuko ufite ibyangombwa biyemerera gukora mu gihugu Eh, ukaba waratangiye rero ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na gatanu Eh, ukaba eh, ukora ukorana n'abagore mu bintu bitandukanye mu buzima mu burezi mu kongerera umuryango ubushobozi binyuze mu mishinga iciriritse ibyara inyungu eh, ndetse no mu gukumira no kurwanya ihohoterwa eh, rikorerwa ku gitsina rikorerwa mu ngo ni ukuvuga dorukasi rero cyangwa disiye ikaba ari umuryango eh, ufatanya eh, n'abandi banyarwanda mu guteza imbere umugore muri rusange ariko cyane cyane umugore w'ubabaye kurusha abandi umugore uyoboye ingo ufite eh, umuzigo cyangwa se ingorane zo kuba yakwiteza intambwe wenyine
Ego none mu bikorwa byanyu ikintu mwokwishimira mumaze gushikana ko canke ibyo mwokwishimira mumaze gukora nibiki
Ah, ibyo twakwishimira nka dcf ni byinshi cyane Eh, harimo yuko twubatse ubushobozi twubatse ubushobozi ku bagore ku miryango twafashije abakobwa ni ukuvuga ngo mu buryo eh, bw'uburezi twagerageje gufatanya n'inzego zindi zitandukanye abana bari barataye amashuri tubasubiza mu ishuri eh, ababyeyi bari bafite ibibazo byo kuba eh, batabasha kwi- kwiyishyurira za eh, bwisungane mu kwivuza turabashyigikira ni ukuvuga ngo mu buryo rero ni ukuvuga ni mu buryo bweruye kandi bu- bwinshi cyane bu- bu- bu- ku nkingi y'ubuzima tu- tu- tufatiye nko ku nkingi y'ubuzima twabashije gukorana na- n'imiryango itari mikeya irenga mirongo itanu igizwe n'abantu barenga magana abiri mirongo itatu n'umunani kubona ubwisungane mu kwivuza twabashije eh, gukorera ubuvugizi abarwayi bafite indwara zidakira eh, nk'abana bafite ubumuga eh, bw'uruhurirane eh, twabashije kubakorera ubuvugizi tukabahuza nk'izindi nzego twabashije gukorana n'abakobwa tubafasha mu kubona impapuro z'isuku cyangwa se za kotegisi zimara igihe kirekire cyangwa icyo bita reyuzebo kugira ngo bibashe kuba ba- babasha kubona eh, izo mpapuro zibafasha mu- mu gihe cyo ku- cyo kwiga kwabo bitababangamira Eh, mu burezi twabashije kwishyurira abana amashuri eh, tubasha gusubizaho bamwe bari ba- bak- bakoraga imirimo eh, imwe n'imwe bikababuza gusubira mu ishuri twabashije kubasubiza mu ishuri muri make ni byinshi cyane eh, ni imirimo myinshi twakwishimira Ego ni shirahamwe ryanyu Dorcas Consolation Family ni shirahamwe ni rigizwe n'abakenyezi mufasha abakenyezi gusa canke murafasha n'abandi nk'abagabo canke n'imisore
yego dufasha abantu muri rusange ariko by'umwihariko wacu cyane cyane twibanda cyane ku bagore bayoboye ingo abo ngabo bayoboye ingo muri bo harimo na- na- abayoboye ingo bafite abana muri bo haba harimo abafite abana b'abahungu n'abakobwa aho ntabwo twahitamo ngo uyu kuko atari umugore kuko atari umukobwa ntitwamushyigikira abo turabafasha ariko harimo n'imiryango eh, mu buryo bw'umwihariko tuba twahawe eh, n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze imiryango itishoboye imwe n'imwe eh, batugezaho ariko umwihariko wacu turi ku bagore cyane Ego mwa muherutse kuronka ku gashimwe none mu majambo make mwiyumva gute
twaranezerewe cyane twaranezerewe cyane ishimwe eh, nk'uko twahoze tunabivuga ishimwe nk'iryo bituma mwongera kumva ko ijwi ry'abababaye atari we wenyine uryumva ahubwo iryo jwi urisangiye n'abaturarwanda urisangiye n'abantu bose bafite umutima wa kimuntu bisangiye n'abantu bose bafite eh, kumva eh, i- agahinda k'abababaye ubwo rero twumva tunezerewe cyane kuri twebwe ni umunezero ukomeye ni satisfaction iri morale ukumva ko urwo rugamba ntabwo ari urwawe ahubwo ni urw'igihugu ni urw'abaturarwanda ni urwa bene muntu bose ibyo rero ni ishimwe rikomeye ryatunyuze tukumva tunezerewe cyane none ako gashimwe muronkejwe sinzi ko ari uburyo bw'amafaranga canke eh, kuntu kameze mugiye kugakoza iki canke muzogafashishamwo abantu
ako gashimwe eh, ni uburyo eh, burenze amafaranga ni agashimwe karenze amafaranga kuko nk'ubu ukuntu mwampamagaye eh, eh, eh, iyo nza kuba narashatse amafaranga yo kubageraho byari kumpenda cyane ako gashimwe rero niko kabazanye ni ukuvuga ngo kamaye ibirenze amafaranga kamaye kunezerwa kaduha nk'umuryango wose twese nk'itsinda bodi yacu abantu bose dukorana muri dorokasi ako gashimwe ka- katurengereje amafaranga katurenza imbibi katuma uyu munsi mutwumva kazatuma rero twongera kwiyubakamo ubushobozi no kumva ko dusangiye uru rugamba n'abaturarwanda benshi ibyo rero ni umunezero mwinshi mwinshi mwinshi utangana n'amafaranga yose umuntu ashobora kuduha
yego urakoze turafise uwifuza kugira icyo ashikirije kuri telefone penina mwiriwe Ego penina muri ko murumviriza ibyo kabanya na kesia avuga hari icyo mwobivuga ko
yego hari icyo nakongeraho yego
ngewe kabanya na ketiya ni umugisha kuri ngewe
yego hano yego bandanya turabumva
yego ni umugisha kuri ngewe nkurikije uburyo twahuye n'ibyo- ariko muduze ijwi muduze ijwi ntitubumva neza muduze ijwi
Yego, ndavuga ni nkurikije ukuntu twahuye n'ejo n'ukuntu ejo uyu munsi ntabwo njye nabona u- amagambo nabivugamo ntabwo nabona uburyo nabisobanura kuko yambereye umugisha yambereye umugisha yasanze yasanze ndetse nari ndetse nari ndetse araza aranyegera aratwegera twari benshi sinari njyenyine none iyo umuntu imana ya- yashyizemo umutwaro ikintu na sinabona ukuntu nabasha kubivuga ariko ubundi tuzi ngo umuntu abasha kugira umutwaro yamaze wenda gukinga urugo yamaze kubyara ariko yatangiye akiri umukobwa
nta nta nta nta- ntabaciriyemwo wari uvuze ko yabasanze mumeze nabi mwotubwira uko mwari mumeze nimba atari atari ibanga
Oh, na- nabibabwira nta- nta- nta- ntabwo ari ibanga
Mhm, yadusanze mu- mu- mu- mu mwuga w'uburaya mhm,
ara- araza aratwegera mhm.
urumva ni- na- twari abantu sosiyete yari yarahaye akato yari yarahaye akato ariko we ari araza araza aratwegera ntabwo ari buri ntabwo ari buri umwe wese ubasha ni uko kwisanga kwe rero yaraje Ego, e- reka reka tubasabe muzimye muzimye radiyo yanyu eh, penina penina muzimye radiyo yanyu zimya radiyo
irajimije ego bandanya rero irajimije ego
rero nari ndimo mvuga njyewe kabanyana sinabona ukuntu nabasha kumuvuga sinabasha sinabona ukuntu nabasha kumushimira ari njyewe ari bagenzi banjye ni ikintu kinini ni ikintu gikomeye yakoze mu buzima bwacu
Mm, hahandi isa- hahandi we yiyemeye gusanga abantu sosiyete isa nk'iyahaye akato ariko we akagira umutima wo kubegera
mm,
rero ni- ni impano imana yamuhaye na bagenzi be nk'uko ari gurupe nyine ngari ariko
nge sinabasha kubona ukuntu nabivuga kuko kugeza ubu uyu munsi hari uku hari uko meze hari uko mpagaze hari uko mbayeho hari uko sosiyete imbona hari n'uko hari uko nanjye nibona hari n'uko nifata ego me pe- penina penina ubu ubu muru- ubu murubatse
Eh?
ubu murubatse mufise umuryango
ye ntabwo ngize ni mbana n'umu- n'umuryango wanjye ego
Mm, mfite abana mfite n'abuzukuru
none muri ico na- eh, n'ibindi.
ego me watubwiye ko wabaye umwanya utari muke mu bikorwa by'ubu- by'indaya canke by'ubusambanyi niki nirihe jambo wobwira abakiri muri ivyo bikorwa kugira nabo kumbure bashobore kubivamo
oh murakoze cyane ku- ku kibazo cyiza mumbajije icyo nababwira ni uko hari ukuntu bumva ko ari bwo buzima buriya hari- nta buzima burimo
ego nta buzima burimo nta buzima burimo nta buzima burimo nta buzima burimo n'ingendo isubiremo buri ni- ni mu rupfu buri mu nzira ikuganisha mu rupfu
ego rero icyo icyo nababwira ni ni ugufata icyemezo mhm gufata icyemezo gufata icyemezo hari ukuntu uba wumva ndetse na- na- nahera ku ese nabigengane ariko cyo nababwira bafata icyemezo bafata icyemezo birashoboka birashoboka ko burya kudafata icyemezo ni ukutagira intego eh, ariko bafata icyemezo bafite intego bakavuga ati ibi bintu ndabiretse ndabiretse ndabisezeye byose birashoboka ego birashoboka watangira ku ka- ku tuntu tworoheje ugakora ukabaho uga- uga- iyo wavuga uti ndagenda mfurire umuntu ngorere umuntu afite agahembo niyo kaba ari gatoya kawutunga ariko ari akantu ni ikintu cyawe wikoreye ari ikivuye mu maboko yawe ari icyo ndetse nawe umutima ukagucira urubanza
ego e- rero icyo nababwira icyo nababwira nibafata icyemezo kuko bari mu nzira bari mu muhora ubaganisha ku rupfu icyo kintu nabona nababwira urakoze urakoze kuri aka kanya wigoye kugira uvugane n'ijwi ry'amerika turafise n'uwundi munywanyi kuri telefone patricia mwiriwe ego patricia muri hehe mu- duha- du- tubahamagaye muri he
muduhamagaye turi mu kazi aho dukorera ego eh, mu- turiko tuganira na kabanyana kesia ahe ah, mu ku munsi wa gatatu yaronkejwe agashimwe nu- na ambasade ya amerika ho i kigali agashimwe yashimwe yuko ari umukenyezi w'intwaro hari ico umuzi ko eh, madame kabanyana kesia
ndamuzi ego wobitubwira
muzi neza ko isi yamusabira ndamusabira imana ngo izamuhe umugisha kubw'ibikorwa byiza akora byo kureba abantu bameze nkatwe akatwitaho akatumenya imana yo mu ijoro izamwibuke kuko hari aho natwe byatuvanye kandi hari ahandi tugeze ego abantu bamaze bameze nkamwe mumeze gute kugira bamenye aba- abariko baratwumviriza bamenye uko mwari mumeze n'ico yabafashije
rero nyine umutware wanjye yari yarapfuye yibana kandi se abana bane biga biga segonderi Mm.
rero ubushobozi bwo kwiga bwari bwarabuze batakijyayo nyine ariko ubu ngubu bose bariga kuko yaduteye inkunga nyine abana bajya kwiga
ego ni ibyo gusa nta bindi mwongera ko ah, canke ico mwoba mumusaba
yaduteye n'inkunga nanone turongera tubona ahantu ducururiza ubu ngubu turacuruza umushu- umushinga uciriritse kandi ubyara inyungu mu buryo bw'ubuzima tumerewe neza nta kibazo ni nawe yabahaye ubwo buryo bwo gucuruza
uyu niwe waduteye inkunga yego yego me- murakoze patricia turumva yuko kabanyana kesia yakoze ibikorwa bitari bike kabanyana kesia tukugaruke ko wumvise ibyo penina na patricia bavuga mwiyumva gute
murakoze cyane numva ari umunezero kandi eh, nk'uko naba- nabibabwiye numva ari ishema ryacu nka dorukasi umuryango wose kuko dufite eh, umuryango udushyigikira dufite abantu amaboko y'abantu batandukanye dufite abantu n'ahari iwanyu kuri aho ngaho muri amerika dufite abadushyigikira abaterankunga bacu ibyo rero ni ishimwe kuri twebwe turakorana neza n'abo bantu bose bakadufasha bigatuma rero ijwi ry'abantu bababaye ryumvikana uwo rero ni ni umunezero utari uw'akabanyana wenyine ni umunezero wacu twese ni umunezero wa mission africa ni umunezero wa Ro- rose and rosemary ni umunezero wa bodi yose ya dorcas ni umunezero wa hands of dorcas abona amaboko yacu ni ukuvuga ngo ibyo ni kimwe bitari ibyacu gusa bigatuma rero abo bantu bakomezamo imbaraga yo kumva ngo bazongera ba- baze dufatanye urunana twongere tubaba- tu- duhoze abarira tubabe hafi icyo rero twishimwe niko nabibabwiye ni satisfaction morale wumva unezerewe numva no mu ijoro ba- bahita banezerwa kubera ibyo yego mwatubwiye ko dorcas ari umuhari cyangwa ishyirahamwe rigira ku miterere ya gikristo kandi no kugira mushikira abo bantu mukoresha ijambo ry'imana mubikora gute
yego Eh, dorukasi ubundi izina dorukasi rituruka muri bibiliya nanone muri mu byakozwe n'intumwa cyangwa akite de apotre cyangwa akite icyenda mirongo itatu na gatandatu ni ukuvuga ngo ni umugore warangwaga n'imirimo myiza Eh, uwo rero yafashaga abakene agafasha abababaye Eh, tubikora gute rero Eh, tubikora mu buryo aporoshe yacu cyangwa se uburyo bwacu bw'imikorere eh, ni uburyo bwo kubanza kumva ko umuntu ugiye gusanga ari umuntu mugenzi wawe ari umuntu wahuye n'ibibazo by'ubuzima ariko bigaragaza ko ashobora kuhava so kujyana rero ibyo bitekerezo uzi ko ari umuntu umuntu imana yahemye ariko nanone umuntu ushobora kuva mu ivu kuko ni ni nk'iryo jambo twemera rivuga ngo beauty for ashes ni ukuvuga ngo ubwiza bwavuye mu ivu tuvana abantu dufatanya n'abandi banyarwanda n'abandi bafite umutima munini gufasha abantu kuva mu ivu bakagera mu bwiza nabo bakagira aho barabagirana bakagira ahandi ntibasigare inyuma ahubwo bakajyagana i- iterambere igihugu cyacu kirimo twese turimo kugira ngo turusheho kuzamuka icyarimwe ubwo rero mu buryo aporoshe yacu ni aporoshe yo guha umuntu valeri no kumuha agaciro twubaha ko nawe ari umuntu waremwe n'imana kandi ko na situyasiyo ishobora kugumaho iteka nta mvura idahita nta joro rida- nta joro ridacya ni ukuvuga ibyo ari byo byose tuba tugiye dufite aporoshi yo kuvuga ngo uyu muntu tuzi ko aramutse akuriweho ibimubangamiye bimwe na bimwe aramutse afashijwe dushobora guterana intambwe nituze tumuha aporoshi yo kumwereka ko tuzamufasha oya tuza dufite aporoshi ivuga ngo reka tumuteze intambwe noneho izindi agende tutezanya imbere uburyo ageraho nawe yumva yiyubatseho ubushobozi aba self reliant akavuga ati nanjye ndi capable ndashoboye nshobora kuzamuka nshobora kuva hariya muri bwa bukene nshobora kuva muri rya vu ry'ubukene nkagera mu mu- mu bwiza bw'iterambere aporoshe yacu ni uguha valere uwo muntu ni ugukoresha iryo jambo turasenga imana nayo ikatuyobora ikadufasha tugakomeza hanyuma tukumva ko uwo muntu ntashobora kugeraho ava aka- agacutswa ahubwo akabaho nawe ashobora kwiteza intambwe wenyine akaba yaguruka
Ego menyesha bariko baratwumviriza ko ikiganiro ari muri isanga ikiganiro c'abakenyezi ku munsi wa gatanu twatiriko tuganira n'umukenyezi kabanyana Kesia yaheruka kuronswa agashimwe na ambasade y'Amerika mu Rwanda eh, yashimiwe kuko yabaye umukenyezi w'intwari muri ico gihugu c'u Rwanda twari twashimiye no guba turi kumwe na Chantal Munanayire Numwe muri abo bandi bakenyezi nawe ntiyaronkejwe agashimwe nkako ariko ntituramuronka kuri telefone turafise abanywanyi batanguye gutelefona batu bifuza kugira icyo bashikirije Stanislas mwiriwe
Aloyizi Ryemana
Ego Stanislas mu twakuye muri he mwifuza gushikiriza iki
Eh, turi i Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mbaje gushimira ijwi rya Amerika ritugezaho ibiganiro byiza kandi byubaka murakoze
Mm, icyo nagira ngo mbaze umutumirwa kabanyana Mm, nagira ngo mubaze ese bavuze ko bafasha abababaye ese abavuye mu kindi gihugu bo babafasha cyangwa ni ugufasha abo mu gihugu cyabo nicyo gira ngo- nagira ngo mubaze
wari mu ba- mu bakeneye imfashanyo cyane
nyine mu bakeneye imfashanyo bababaye bafasha abo mu gihugu cyabo cyangwa n'uvuye mu kindi gihugu ababaye nawe babasha kuba bamufasha murakoze Ego reka tumuha akanya kabanyana Kesia Stanislas hari ico mu mwishura
yego yatubajije ngo aba- aba- abavuye mu kindi gihugu nabo twabafashe cyangwa ababa mu bindi bihugu ni uko ikibazo icyo kimeze Ego eh, yi- yifuza kumenya yuko at- atari u Rwanda gusa mufasha yuko mufasha n'abandi bava mu bindi bihugu.
yego Eh, dorcasi ni umuryango utekereza binini Eh, turateganya imana izabidushoboza kuzagura ubushobozi bwacu tukazagera no mu bindi bihugu ni nayo vision yacu hose turavuga tuti mu gihugu cy'u rwanda muri afurika ndetse no ku mpera z'isi turabyiringira kugeza ubu ntabwo turarenga imbibi z'u rwanda ariko imana nidushoboza umuhamagaro wacu uzagera aho hose
Ego mi- murakoze turafise Valeria kuri telefone. Valerie mwiriwe?
Mwiriwe neza Ego mweho muri he mwifuza gushikiriza iki?
yewe ndi mu murenge wa gahanga mu mujyi wa kigali
Ego eh, mwumvise ibyo twavuganye na Kabanyana turiko tuvugana ku gashimwe yaronse ndetse n'ibikorwa akora Kabanyana Kesia hari ico mwumwunganira ko canke kibazo mwomubaza
Eh, uriya mubyeyi rwose yewe icyo ntabwo umuga ni ukusaba imigisha ku mwana nta nubwo njyewe njya mwita kesi ahubwo mwita dorokasi mushushanya n'uriya mudamu bibiliya ivuga Hmm.
wanaderaga abantu utwenda utwambaro Hmm.
wigeze apfa wigeze apfa hanyuma abantu bazana ibikorwa ya- ya- yagiye abakorera bazana imyenda yabadodeye bituma azuka njye simwita kezi ahubwo mwita dorukasi Hmm.
namubonyemo igisubizo kuko hari hari ahantu nari ndi mu gi- mu kintu gisa nk'igikombe n'ubuye amaso mbariwe mbona mbona ko kubaho bishoboka n'umuryango wanjye mu kintu kimeze nk'igikombe wodusigurira neza
ku kintu kimeze nk'igikombe cy'ubuzima nari ngezemo hari igihe nabayeho mfite akazi ncuruza nunze umuryango igihe kiza kugera ndahomba bibye ibihombo bigera ku bacuruzi muri rusange ndakena cyane bituma nimuka n'aho nabaga kubera ku- kwanga ku aho wambariye imyenda utahambarira ubucocero Mhm.
ndimuka njya gutura aho hantu mu murenge wa gahanga Hmm.
n'umufasha wanjye rero niho yansanze ansanga mbabaye ncuze umwijima mugezaho icyifuzo nari mfite aranganiriza anyumvisha ko kubaho bishoboka anyumvisha ko no kuba nakongera gufata amafaranga ibihumbi icumi mu ntoki bishoboka nyita yanjye abifashamo rero ni umumama rero wita ku bantu bameze nk'uko nguko aho wabonaga umwijima wari ucuze ukabona umucyo urakurasiye ugakomeza ubuzima Ego uburi ubu nkuko ubivuze umuco warakurasiye ubu mumeze gute mumerewe gute mwifashe gute
ubundi ndi umumama wibana mbana n'abana Mm.
mfite abana batanu hanyuma rero icyo gihe nta kazi nari mfite nabaga mu rugo natungwaga na- n'abantu uzi umpaye igihumbi abo nagiriye neza cyangwa se n'ibindi bintu nari mfite runaka materiyeri nkagurisha tukarya ariko ntabwo natekerezaga ko nko muri icyo gihe abana bazasubira ku ishuri kubera ko n'igihe wabishyuriraga minerivare kandi nari impombye byo hasi byo hasi byo kubura ikintu na kimwe hanyuma ya- yakoze ikintu cyiza abana banjye aba- aba- aba- atuma basubira ku ishuri bigaga segonderi ari bane ariko umu- umu- umukuru we yari arangije ariko batatu bagiye ku ishuri bafite borudero nta telefone nigeze numva y'ikigo muri uwo mwaka na- imbwira ngo ko minerivare itaragera ku ishuri cyangwa ngo umwana ngo basohoye mu ishuri namubonyemo rero umuntu w'igitangaza namubonyemo nka marayika hari w'imana yanyoherereje arihira abana kandi n'ubu ngubu n'ubwo hari harimo harimo umwe utakirihirwa ariko abandi bo bararihirwa bari ku ishuri bariga
Ego ariko hanyuma nanjye ku ruhande rwanjye ntabwo nari mfite akazi menyereye ibintu byo gucuruza ariko nabonaga no kuba nabona igishoro cy'ibihumbi makumyabiri byibuze ngo njye njye ku isoko ncuruza inyanya nk'abandi cyangwa intoryi nk'abandi kurya bacuruza byari ibintu bikomeye cyane n'amafaranga nabonaga ari yandi igihumbi bibiri yo kuba twarya twagura ibirayi tukarya bikaba birangiye ariko nakoze umushinga uciriritse nkumugezaho ampa amafaranga nanjye ntangira gukora ubu ngubu ndya nanjye nda- ndagenda nkajya ku isoko nkahaha nkahaha nkurikije ayo nungutse nkabona rero ni ni umuntu mwiza yatugejeje ku bintu bishimishije Egome Valeria murakoze Egome tugaruke ku mutumire wacu kabanyana Kesia Valeria yaravuze Patricia na Penina yatanguye abo nabo mwafashije mbega ko tusanzwe tuzi yuko abantu bakenye mm, turetse Kigali no hagati mu gihugu abantu bakenye ko atari bake mm, bigenda gute ngo muhitemwo abo mufasha canke mubayi- mubegera gute
Mm, murakoze cyane abo abo dufasha ntabwo eh, tubahitamo ari twe ahubwo dukorana n'inzego dukorana n'inzego z'ibanze dukorana eh, n'umurenge ariko twaturutse nanone hejuru akarere akarere kakatwohereza ku murenge umurenge ukatwohereza ku kagari akagari kakatwohereza ku mudugudu tugakora icyo bita family assessment need kuri buri muryango ni ukuvuga ngo iyo umu- iyo akarere izo nzego zose zimaze kutu- kutu- kutwohereza abantu twenyine tunyura muri buri muryango hari ibyo tuba twarashyize imbere tukavuga ngo kuri twebwe umuryango ukennye koko ni uko inzego z'ibanze zabitwerekeye n'umuryango ukiri muri bya byiciro ibyo twita ubuci- ibyiciro by'ubudehe icyiciro cya cya mbere icyiciro cya kabiri abo ngabo ni ba bantu koko baba bababaye bakeneye ubutabazi bw'ako kanya abo rero iyo tubahisemo tumaze kuzenguruka muri buri muryango dorukasi irazenguruka ko dufite n'umu- umuhuzabikorwa wacu wa dorukasi ukurikirana ibikorwa buri munsi ndetse uwo nguwo n'umugabo a- afatanya natwe tukagenda tukagenda muri buri rugo n'abandi bantu dukorana tugakurikirana isi muri buri rugo ya bindi batubwiye wa wundi ari mu cyiciro cya mbere yego ari mu cyiciro cya kabiri yego abanyeshuri se bariga oya uyu mubyeyi se we abasha kwivuza nta mituweli yego ni ukuvuga ngo ari muri ba bandi tugakomeza ese noneho niba abo ngabo uwo mubyeyi n'iki twamufasha kugira ngo abana basubire ku ishuri n'iki twabi- twakora kugira ngo ejo ejo bundi abana nibarwara bazabone eh, ubuvuzi ese nyuma y'ibyo dorukasi nitumara kuhava izagenda bite ninde uzabakurikirana niyo mpamvu twubaka wa mugore bwa mbere twabanza kukwera ibintu cyangwa gukuraho inzitizi zose zimukikamiye zimubuza kuba yagera ku iterambere cyangwa se yahaguruka ngo nawe akore inzitizi ya mbere tukabanza tukayikuraho ijyanye n'ubuvuzi turavuga tuti twishyure nka mituweli de sante ubwishingizi mu kwivuza tukarikuraho tukajya ku cya kabiri ese abana wabishyurira umwaka wa mbere tukareba noneho wa mubyeyi wamuha n'amafaranga igishoro gikeya amaze kwandika umushinga we tukawushima tukamugira inama akatangira none niyo tumaze gukuraho ibyo ngibyo niba afite ikibazo cy'uburwayi budakira niba afite ikibazo cy'uburwayi ubwo ari bwo bwose cyangwa se izindi nzitizi zitandukanye tukabanza tukabyigizayo noneho tukavuga tuti tumushoboze rero mu buryo ejo ejo bundi niyo uzishyura mituweli niyo uzishyurira abanyeshuri wumvise ko umwe yakubwiye ati hari umwe batishyurira ubu ni ukubera ko amaze kugera ku bundi amaze kuguradiyetinga ageze mu yindi levo yo kuba wenyine yabasha kwishyurira uwo mwana akabasha kwiteza intambwe buhoro buhoro buhoro tukagenda tumurekura nawe azamuka akabasha kwigurukisha wenyine agera kuri iryo terambere
yego turumva yuko ibikorwa mukora ari ibikorwa bihambaye cyane dorokase ndababajije niki cyatumye mwiyumvira gushinga iryo shyirahamwe cyangwa uwo mushinga icyo twakwita viziyo mwagize cyangwa imbono cyatumye kuko umuntu wese iyo atanguje ikintu arabona igitumye abikora arabona imbere ingene hameze akavuga ati ko bimeze ukure kandi abikore ni iki cyatumye kibahura gukora
urakoze cyane buriya nyuma y'aya ma oruganizasiyo yose tubona haba harimo wa mugani viziyo nk'uko bivuze kugira ngo umuntu atangire ikintu haba hari ikintu cyamuhumekeyemo cyangwa ikintu cyamuhamagariye gukora ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo kuri njyewe nagendeye ku buzima bwanjye ubuzima bwanjye bwonyine nibwo bwanyesipiye cyangwa se bushyiramo igitekerezo cyo gutangiza dorukasi natakaje ababyeyi banjye nkiri mutoya cyane ndi umwana ufite imyaka umunani nibwo ababyeyi banjye bitabye imana umwe akurikirana n'undi nuko ngira imana ngira imana ngira ababyeyi baranyakira baramfata baranyadogita bangira umwana wabo abo babyeyi baranyigisha banjyana ku ishuri nkura undi mukobwa ukurikiza urukundo rwabo ukuntu bakiraga abantu benshi mu rugo ukuntu bakunze abantu ababyeyi beza cyane nibo mfite uyu munsi nabo ababyeyi banjye twakomeje tubana ni uko kuva icyo gihe kugeza ku myaka makumyabiri n'itanu ubwo nashingirwaga aribo bashingiye abo babyeyi rero numvise kuri ngemba afitiye ideni ideni ry'urukundo icyo bita givingi baki tu de komyuniti kwishyura iryo deni rero kuri sosiyete nanjye ni ukugirira neza abandi bakobwa nshobora kuramira abandi bamama nshobora kuramira kugira ngo nabo bavemo nakubwiye ngo biyutifo ashizi bave mu ivu bagere mu bwiza nk'uko nanjye hari umuntu wandaniye kugira ngo nte kujya muri byavu uyu munsi nk'abandi wongewe niho byaturutse rero dorukasi ituruka mu ijambo riri muri esaya mirongo itandatu na rimwe avuga ngo umwuka w'iteka ari kuri njye kuko yasize kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza mbabwire yuko haracyari ibyiringiro mbabwire nuko nta muntu waremeye gusigara mu ivu twese dushobora kuguruka hari umwe uhagurutse ngo aturamire nuko nitaba uwo muhamagaro umaze kuwitaba abagabo n'abagore barahaguruka barashyigikira nuko uyu munsi dokasi aho tugeze kubera ayo mateka yose twaciyemo ikiganiro ni muri sanga turi ko tuganira n'umukenyezi kabanyana kesiya arungo ikigo gishinzwe gishinzwe gufasha abana hamwe n'abakenyezi bari mu buzima bugoye mu gihugu cy'u rwanda kirabandanya ikiganiro reka ariko mu buhinga bw'ibyuma batumirira amate gatoya
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
ikiganiro ni muri sanga ambasade y'amerika mu rwanda kuri wa gatatu yarahaye ubushimwa abakenyezi batatu b'abanyarwanda babaye intwaro muri icyo gihugu mu mwaka uheze ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umutumire wacu kuri uno munsi ni kabanyana kesia umwe muri abo bakenyezi aho turi ko turuca hirya no hino ibijyanye n'aka gashimwe hamwe n'ibikorwa arangurira muri icyo gihugu cy'u rwanda muri uko gufasha abatishoboye kuri telefone turafite ndagijimana ndagijimana mwiriwe
Mwiriwe neza ntanguye kuba mwiriwe ku ijwi rya amerika murakomeye ego turakomeye mufise icyiyumviro cyangwa ikibazo
rekomeye murakoze cyane ndagomba n'icyiyumviro n'ikibazo ngomba kubaza uwo mupasoni urabona yuko nawe nyene ibyo byiza ariko arakora kuba yaciye mu buzima bubi aho abandi bamaze guca mu buzima bubi biyumvira yuko ubuzima bwabo buca bugira ekomeye twumvise yuko ikibazo nk'iki yuko yamuretera ubuntu bigatuma azamuka nawe nyene agasiga amashyiramo gufasha abo ba- abo bana ba- bangiye n'abapasiyoni nashaka kubaza none wewe bobo ko ariko aravuga yuko yiteho abo bantu gusa bafite ubuzima bubi nta bandi bantu nk'abantu b'abagabo bangiritse bafite imibereho mibi urabona wi- amacari yose ajya ntiyamari amata n'imari abagabo usanga bameze nabi bitaho abana gusa n'abo bapasiyoni bavuze reka mwavuga ko mwashaka kubaza ibikorwa nyamukuru n'abo bana bidavuze a- abakorera abigisha amashuri bafite za kaminuza abigisha amashuri meza nshaka kubaza nkashaka kubaza ayo komeye urabona abantu ndafite aba ndagijimana ndagijimana gerageza muhagarare neza ntitubumva neza
ndarutende karake abana n'ibiteye n'abapasitoni ntibakunda kugira ingorane tushingire yagize demani cyiza cyane kuko urabona nibo usanga bari baba- bari inkingi y'urugo rero nkashaka ko bakomereza ngaho none n'ikindi ashaka kumubaza kuko mu rwanda erega cyane no mu burundi hari abantu ba- bamerewe nabi nabo nyene yo- yo- yoyigisha ugasanga ariko aragira kuko urabona nk'abo bakora ibyiza byiza ibyiza ntire- ntirimiriwe kubera izo nkunga bafata barafite kuza mu gihugu kanaka bagatera umuganda urabona mu bindi gihugu ama- amakuba acaciyemwo ishi- ishi- ya- arakomeye cyane nawe nyine barazosima nawe nyine abo ukuntu yoshika aki- aka- ake- akerekana inukeye kuko hariho abana ba- bafatanywe bameze nabi n'abafasoni usanga b'imfubyi intuziye babuze abagabo n'abana babuze ababyeyi babo usanga rero babayeho nabi ego nkanamushimye cyane arakomereza ngaho urabona nawe nyene nawe yarabaye mu buzima bubi nkanamushimye ku- ku- ku bw'iyo gishimiro ciwe vrema cyo gufasha abantu ba- bamerewe nabi hama nawe nyene araraba araraba arabe yuko ntacyo hapfa yagira urabona nk'aba bakora ibyiza gusa usanga n'umugabo we ntabyo- akazi kiwe sindi urabona hari aba- ababuza kuko ugasanga nk'abagabo babo bariko baraba- baraba- barababuza ku- gufata imyanya minini bariko barajya hanze nkashaka kumubaza umugabo we wanyegiti yuko ukora ku kazi kiwe akora murakoze cyane murakoze ndagijimana madame kabanyana kesia hari icyo mwishura
ntabwo nabashije kumwumva neza ngewe Yego reka ndagusubire mu ibyo yabagije yatanguye abaza ko mu- mwitayeho cyane abagore n'abana ati abagabo bo ntacyo mubafasha kandi aca avuga ati mu Burundi ko naho ha- aba- hari benshi bari mu bihe bigoye nk'ibyo onye hari icyumviro cyo kuja gufasha n'abarundi aranabaza icya gatatu kijyanye n'ingene mubanye n'umutambukanyi wanyu ku bisanzwe akazi nk'aka usanga kabatwara umwanya munini ati ibikorwa byo mu rugo canke umutambukanyi wanyu ntaco abagora mwo muri ibyo bikorwa muba muri ko murakora
aho murakoze cyane abagabo nababwiye ko gahunda yacu ni gahunda nini cyane twatangiranye n'ubwo bushobozi kandi turacyagura ntawamenya ejo ejo bundi abo bagabo nabo mu buryo buri direkite tuzakomezanya nabo ubu ngubu ndetse dufite na gahunda turi gutegura mu kwezi gutaha mu kwa gatanu tugiye gutangira poroje y'inzu muri rwamagana ni mu burasirazuba bw'u rwanda aho ngaho tuzakorana n'abantu batandukanye abagabo rero ntabwo tubaheza ni uko ubushobozi ku ikubitiro ari byo twatangiranye nabyo gufasha abagabo nabo ntabwo navuga ko ari irindi tsinda ritandukanye ibyo ngibyo ni ibintu dukorana buri gihe ariko ku ikubitiro twatangiranye n'abagore abandi nabo bazagenda bongerwamo ariko cyane cyane turacyatsinda ku mugore ikindi yambajije ku bijyanye no kwagura ibikorwa byacu i burundi twavuze ko viziyo cyangwa se ibyo twimirije imbere atari ibya by'u rwanda gusa ntadusabira imigisha myinshi hamwe n'ibikorwa byacu hamwe n'ijwi rya amerika hamwe n'abatwumva hamwe n'izindi oporutunite zizaza n'abaterankunga bacu turateganya kuzabona ibikorwa byacu n'aho hantu hose tukazahagera uwo ni wo muhamagaro wacu ni ukugera ku isi hose ariko ubushobozi ubu ngubu budusaba kuba tukiri mu rwanda hanyuma ndabarire yambajije ikijyanye n'umugabo wanjye umugabo wanjye turafatanya turi kumwe turi kumwe ari no muri dorukasi nawe ni umuntu inkomeza muri uyu murimo yanshatse nkiri umukobwa ansanga muri ibi turafatanyije rero nta kibazo nta gangora ni umuntu nawe ushyigikira abagore n'iterambere ryabo ubwo rero nta kibazo gihari
urakoze ntibaza yuko ndagijimana yanyuzwe kuri izo nyishu umuhaye turafise kazungu kuri telefone kazungu mwiriwe kazungu turamukenye dufite david kuri telefone davida
eee ni damida oke murakomeye
ego turaho murihe
turi muri komine gishuri porovense gitega ego murakoze muri ko murakurikirana ikiganiro cyacu hari icyo mufise mwunganira umutumire cyangwa ikibazo
nashaka mbaze uwo mutumire utungane yoba yarakoze kugira ngo ashobore kugera kuri iyo ntambwe kugira ngo atubwe nk'abakenyezi tubere akarorero
yego muri abakenyezi cyangwa muri nkumi
turi abakenyezi yego nicyo gusa ufise
kandi nagira ndamubwete kuraje akomeze atubere urumuri na twebwe tumurabireho
Ego murakoze madame Kabanyana Kesia uyu mu uyu munywanyi w'ejo rya Amerika yifuza kubigira ko mwumuha uyuhe mwongozo canke uyuhe murongo kugira nawe ashobore gushika kuvyo mwashitseko
Yego murakoze cyane eh namubwira ngo ntakarekure ibyo yizera cyangwa se ibyo ibyo ibyo yumva muri we ntazarekure indoto ze gukomera ku cyo wemera ni ukuvuga icyo yemeye niba yumva afite uwo muhamagaro yumva akunze abababaye yumva iki cyose akunze agomba kugikomeza kugeza aho kibyaye ikintu runaka nta gitangaza cyane kuko umuntu wumva muri we ubushake ashobora byinshi ikindi namugiraho inama ni ukutabyihererana ngo abigumane wenyine ngo avuge ngo njyewe nzajya ngenda gusa kwa muganga ngarukiraho njyewe nzajya nkora ibi gusa ngarukiraho abisangiza abandi inshuti zirahari abavandimwe barahari iyo babonye ko ukunda ikintu barakwizera bakagufasha bagatuma ahubwo ibyo bikorwa bigera ku bantu benshi eh, kikanagera na- no- n'aho udashobora gutekereza ni ukuvuga ngo ni ukutiheba gusenga gukomeza indoto zawe kuguma ubifasheho utabirekura utaziyaza ibyo bituma ushobora kugera kure kugira kuraje nk'uko yanyifurije ndamushimiye ariko nawe akomeze agira kuraje ibyo afite n'akabirekure indoto afite nazazihorere na rimwe kuko bishobora kumugeza kure urakoze turasubiye kuronka kazungu kazungu mwiriwe kazungu mwiriwe
amahoro neza aroyize yego amahoro amahoro muhagaze he
yegewe ndi mu burundi yego mugire icyo mushikirije
yego me nagira mu mpere mwiriwe umutumire arabumva
yego umutumire nagira ndagushimire cyane nk'uko n'abandi bose bagushimiye mwaragize umugambi mwiza cyane kandi ufashije benshi nk'uko n'ababikorewe batanze amatumwanyaje hanyuma mutumire mwavuze muti "Nti- ibikorwa byacu ntibirarenga imbibe biracari mu gihugu cy'u rwanda nagira ndakubaze turafise igihugu cyacu cy'u burundi cyaragize ibibazo muri iyi minsi hanyuma kirata- kiratakaza abantu bayo mugabo nticabatakaje ngira ngo ni kubera ba- bari- ntibari mu gihugu mugabo barahunze bahunga umutekano muke uri mu burundi hari ahari- harwaruka rwahunze rutari kumwe n'ababyeyi rumerewe nabi ngaho mu makambi y'impunzi hari eh, abapfakazi baba- ababuriye aba- ababo ino baca barahunga bagenda bonyine bagenda ataco batwaye bamerewe nabi nagira ndakubaze nyakubahwa mutumire ko igikorwa cyiza cyane coba gishikira n'abo barundi bari ngaho muri ayo makambi y'impunzi ikibazo canje nico m- mu- mu- munyishure murakoze urakoze nawe madame kabanyana arabumva
yego murakoze cyane ah, ah, abavandimwe bacu b'i burundi ba- bahunze inaha mu gihugu cyacu twigeze kubatekerezaho kuko eh, twageze n'aho tuha umwe mu ba- mu- mu ba- mu barundi bari bahunze mu gihugu hari umwe mu bana babo waje mu- muri dorukasi eh, yari umukobwa uzi ubwenge cyane ndetse turanamushimira cyane yatugejeje dorukasi ku bintu byinshi cyane byiza Eh, uwo mukobwa rero yaraje akorana natwe anatugezaho icyifuzo cya bavandimwe bari mu nkambi kugeza uyu munsi rero ntiturabasha kugira aho tugera kubera ubushobozi ntiburatwemerera ariko turabifite ku mutima nubwo tutarabishobozwa Eh, ni ubushobozi bukiri bukeya Eh, ariko eh, ntawamenya ejo ejo bundi tugize uburyo abo bavandimwe turabafite ku mutima nubwo tutarabageraho
Ego muravuze yuko uburyo mutararonka bukwiye mbega ndababagije mu imfashanyo mukoresha muzikura hehe mufise abagira neza babafasha canke muri iyo ngunganya
murakoze cyane eh, dufite aba- aba- aba- abanyamuryango abanyamuryango ubwabo baritanga Eh, abanyamuryango baritanga ndetse dufite n'abo twita the hands of dorcas cyangwa se eh, amaboko ya dorcas n'abo bantu tujya dutumira mu bikorwa byacu bi- bigaruka buri mwaka Eh, hari igikorwa duherutse kugira cyitwa bring me to school bring me back to school tubwira ni n'ijwi ry'umwana yabwiraga abantu ati nimunsubize mu ishuri nanjye nkeneye gusubira ku ishuri nkeneye kwambara iniforume nkeneye nanjye gutwara amakaye nkava mu bisheke nkava mu gukubita amabuye nkava mu mirimo ivunanye ikoresha umwana babyeyi nanjye nimunsubize mu ishuri abo bana rero abo abo eh, abo bavandimwe batandukanye ba hands of dorcas cyangwa amaboko ya dorcas nabo baradufasha iyo tubitabaje bagahaguruka bakaza bakadufasha ibyo byatumye tuvana n'abanyeshuri barenze mirongo itatu bari hanze bari barataye amashuri byatumye basubira mu ishuri hanyuma hari abantu abantu twubaha cyane oruganizasiyo cyangwa se cariti oruganizashoni ziba muri amerika aho ngaho hari abitwa roze rosemary hari n'abitwa mishoni afurika abo ni abantu twubaha cyane ni abantu badushyigikira mu bushobozi bwabo nabo bakoresha amafandarayizingi mato mato iwabo muri amerika nabyo bigafasha abana b'abanyarwanda ni ukuvuga ngo dufite abamambure cyangwa se abanyamuryango bitanga buri kwezi bitanga buri gihe iyo tubahamagaye tukagira hands of dorcas ariyo maboko ya dorcas bari inaha mu gihugu buri gihe turabahamagara tukagira abamembazi bacu doneri cyangwa se abanyacyubahiro bamwe iyo tubahamagaye igihe icyo ari cyo cyose barahaguruka bakaza bakadufasha n'ibi bikorwa bya gasandarayizingi dukora rimwe mu mwaka guhamagara abantu bakadufasha abanyarwanda bose bagahaguruka bakadushyigikira murakoze turi ko dusa n'abasoze ikiganiro cyacu ariko turafise shadarake ashobora no kuba umunywanyi wa nyuma shadarake mwiriwe ego shadarake ntitumva neza muhagarare neza muri he
muri imberere y'uganda uganda
yego ego mugire icyo mushikirije mu majambo make
mu magambo makeya ego
uwo mumama rwose turamushyigikiye kandi numvisha afite intego nziza turifuza ko ariko icyo kigo bacyagura bakagerageza bakagera ku banyarwanda hafi ya bose ego
icyo nicyo ngewe nashakaga kumusaba rwose naho ubundi ibyo bikorwa twese turabishyigikiye ni iby'ineza mbese turabakunze cyane egome murakoze icyo kibazo asa n'uwacishuye avuga yuko uburyo bafise butarabemerera gukwiragira muri ibyo bice byose abanywanyi bifuza yuko bashika ko ariko reka duhese n'abarangiza ikiganiro tumubaza madame kabanyana kesiya mwaronkejwe agashimwe na leta zunze ubumwe za amerika ambasade ya amerika hari icyo mwavuga kugira nimba ari ishimwe cyangwa icyo mwaba mugomba gushyikiriza
abona bumvise neza yego me turi ko dusa n'abasozera ndababaza icyo mwoshikiriza kijyanye na ambasade ya amerika yabaronkeje ako gashimwe
yego ndashimira cyane ambasade ya amerika mu rwanda cyane cyane ambasaderi erika wahagurutse akigera mu rwanda mu mirimo mishya yari yahawe aravuga ngo iki gikorwa gitangire atangira kugiha nayo valeur kuko ahandi hose ku isi nk'uko muri amerika bibaho abizana n'ahantu mu rwanda ndamushimiye kuko ari umudamu mwiza ukunda abagore wahagurutse kugira ngo ashyigikire abagore ndashimira ambasade ya amerika ariko cyane cyane ambasade ya amerika yakoze yahurije hamwe ijwi amajwi y'abanyarwanda batanze ni ukuvuga ngo cyane cyane ndashimira abanyarwanda kuko nibo bamenye ibi bikorwa dukora hanyuma babimurikira ambasade ya amerika ambasade ya amerika yo yatangaje ibyavuye mu byari byaragejejweho nabo kubera abanyarwanda abanyarwanda rero nibo bahagurutse nibo badutoye ni nabo badushyigikiye bituma ijwi ryacu ribasha kumvikana n'uyu munsi mu ijwi rya amerika ndashimira ambasade nkashimira abanyarwanda nkashimira abaterankunga bacu nkashimira inshuti za dorukasi abo twakoranye abantu bose uwaba yarafashije dorukasi mu buryo bwose imana imuha umugisha urakoze madame kabanyana kesiya natwe tuyifurije umugisha mu bikorwa murimwo kandi tubashimira kubona mwafashe aka kanya ikiganiro cyacu nahakigarukiye abanywanyi b'ijwi ry'amerika ibiganiro bica ku ijwi ry'amerika birabandanya mwari kumwe na bigira bigirimana kuri mikoro mu buhinga bw'ibyuma twari kumwe na inosa kimenyi mugire umunsi mwiza mubandanya mukurikirana ijwi ry'amerika
ntacyo byatanze